raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo nuura alhudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra qophiileen sagantaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessinuu qophii gaachana islaamaatii fi jaarmee bultiiti jalqaba irratti jaarmee bultiitiin eegalla murtii dhaddacha jaalalaa dhageeffannee walitti dachaana.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبر الربي إيجتو تديبي إينات تيسني تخرى تيفي نور الهداتين ergitan keessaa hudaandii proogiraama dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaadha. Deebi'iin takkaa'uu deebisaan gaafilee iyyannaa tan teeysanii akka armaa gadiiti. Waa hunda dura bismillaahi arrahmaan arrahiim assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Deebisan deebisaan inni iyyannaa dura tawarraa riqicha sunnaati. dhiiroo maal ja'a warri gartee ruqicha sunnaa ho'arrantan eenyu namni dura gartee iyyannaa dura dhiheeffate akkuma gartee gama abbaa murtiidhaa warreen proogiraama qopheessurraa nu geessitti ta dura gaafattee iyyannaa durfa galfattee obboleettii teenya takka mee dhaggeeffadhaa obboleettiin teenya gaha akka jettu. warri keenya anaa humaan beeyne malqoodhaa xiqqishoodhaa anaa ammaan dura guntuu tan baasin anaa waan hayaata jaarsaa jaartiirraa humaan beeyne anaa akkuma sanillee saalfadhee yookiin ballaqee xuriin laguunatti hin dhufin akkuma san anaa dirqamni gartee salaataa ka muslimaa fi muslimtitti irratti dirqama narra jiraa anaa hin beeyne anaan ballaqiin duuba abbaan kan koo na heerumsiisee nama rabbii tokkoof nama ibaadaa qabu nama haala bareedaa qabu duuba namni kuni ani ijaartii isaa ta'u wajjin xiqqeenya umrii tiyyaa miizaana irra kaayee sadarkaa ilmoo fi ilaalaniin na laalaa haala bareedaatii fi waan narraa irrates naatti dabalaa akkasitti na guddise haa ta'u eegaan anis guddadhee saalfadhee ballaqee waan gartee narratti jiruu fi cufaa addaan babbarachuu eegalee duuba mana gartee isaaniitti warra isaanii ganda isaanii mooraa isaaniitti na dhiisee kara biyyaa alaa hojii jijjiirrachuudhaaf bahe. Anis akkasumattiin bakkuma inni natti dhiisattiin hafe ammoochumattiin guddadhe anaa amma gartee guddina tiyyaa wajjiin egaa intala dubraa qacalee shamarraa tahee if beekee anattis waa dhagayamaa jiru tana keessatti roorroon gartee ija hamtuun ollaarraa ta gartee na mil'attu tana gaaddu arkee gandi kuni gartee wanni deemuuf hamtuun natti hojjetuuf takkaa miidhama narra galchuuf abbaan manaan jiru jedhanii rakkoo rana buusuudhaaf deemaniin akkuma ja'anittuu ija namaa deemtu ni beekan akkuma jedhanittu akkasittiin sababa kanaan ka'ee mana sanirraa deemee karaa warra keenyaatti gale. Duuba egaa warra keenya dhaqeen boodatti abbaa mana kootii bakka inni jirutti silkiitti bilbilee hayyee akkana gadhiiftu jedheen. Garuutu obboleen iyyannaa tana keessatti waan hiikkatti isii geessee dhibsine rabbumaatu beekaa wallee ni fuudhee inni jitti. Inni illeen hoggaan an yeroo gartee na gadhiisi jedheen rakkinni kee maalii cinqiin meetee maalii waa takkaa sanan gaafanne akkuma nama gartee duraanuu niyyaa qabuun waan kanaaf na tursiifatee jiruutti si gadhiise naan jedhe. Eegaan bubbulee iddaa fixadheen boodatti waan gartee xiqqeenyi umrii tiyyaa na ajajuuf takkaahuu akka namni gartee na kajeelu godhuuf jecha hogguma san itti qaadhimaan naa dhufe. Eega qaadhimaan dhufe kunis eessarraa dhufe karuma biyya jaarsi kiyyaa jiru sanirraa dhufe. Hin dhufnellee achumarraayi iyyannaa galfate karra warra isaaniitti warra keenya duuba warra keenya dhufan warri isaanii warra keenya dhufanii abbaan kan koo akkasumatti odoo gartee nallee gaafatee bikkana akkana hin jiin ni gaana godhe. Amma gaa duuba gaafaan warri keenya na kennee gurbaan kun ni kaana godhatee jechuu dhegee jaarsi kiyya kaduraa bar ooleen bulle tilifoonuma natti bilbile. Waa gurbaa kanaa wal quba qabaatanuu waa karaa gartee biyya keessaatiin oduun isa geessuu ani hin beeku. Haa ta'uu gabaabinumaan natti dhawee wani naan jee yaa abalu ooyi ani duraanis wajjin turre jibbansa keetillee qabu jaalalatiin qaba gurbaan ati gartee nikaa itti if goote kuni nama kanaati gurbaa kana firraa dhiisi ani siin deeffadha siin fuudha jaartii illee yoo qabaate rabumaatu beekaa sirraa hin hiika je'ee faa isiidhaaf baallama seenullee ni malti duuba walumaa galattu. Akkuma waan namni gartee isiin hiikaa godhate kunis biyya alaatii takkaahuu jaartii qabuuti. Haa ta'u amma gaafa inni akkana naan jee niin dhame waan karaan goruu wallaale. Maaliif abbaa mana kiyyaasan anaa malqoo anaa shamarraa odoon gahiin akkumaan armaa olitti dubbadhettu namni kun na fuudhe. Isaan na guddise isaan waa hunda na barsiise. Keessaa gubbaa isaatiin beeka suuraa gubbaa dhiisii. Kana waan ta'eef isumaan ganama gartee jiru na barsiise kanaan ani filadha. Garuutu gurbaa boodaa kan ammoo ni kaana godhanii fi amma karaa saniin goraa karaa kanaan goraa anaan kaa godhame kamittiin garagalaa dubbiin na dhibnaaniin sa'illaa warri qilleensa gubbaadhaan rakkoo kanaa furmaataaf rabbi jecha if qabee jiru ni jiraan na dhagayamtee akkasitti iyyannaa karaa keessan galfadhe. Mee maaluma naa dhaamtan yaa warra nuural hudaa jaarsa kee duraa san filadhu naan jetta immoo haaraya boodaa tana itti guduunfii naan jettan. Deebisaan tante yaa intala teenya gabaabinumatti. Ta duraati rabbii kee galatoonfadhu. Sii intala malqoo, sii xiqqoodhaa, sii dhiira waan ta'e hin beeyin, siin saalfatin, sii xuriin laguutti hin dhufin, ganamaan rabbiin kee si tiifatee akka ijoolleen gandaatii fi kunilleen hamtuu si dalaganii baalugummaa sin barsiisin ganamaan rabbiin gartee jaarsa sii kenne sababaa gartee abbaa keetiitiin ganamaan seerumsiisuun isaafillee rabbiin ajiri guddoo rabbi abbaa keetiif haa katabu wanni kun waan rabbii kee jaalachiisu akka ta'e beeki ta duraatii rabbii kee galatoonfadhu. Garuutu eega abbaan mana keetii akkuma atuu baantuu biyyarraa bahe ija gartee siif deemtu agartee karaa warra keessanii deebi'uun kee waan gaarii hojjette. Haa ta'u amma ati garagaltee abbaa mana keetii saniin na hiiki jetteeni waan jettee fi rabbumaa fi siitu beeka. Walumaa galattu abbaan mana keetiilleen akka dhiira ammaan tanaa garaa si jabaatee si gadiin dhiisu ni kuma kiyyaa wajjin awwaalamta. Hamma qiyaamaatti siin hin jenne takkaawu horii hangana waaniin ansitti baaselee naa galchi siin hin jenne namni kun nama jaalatamaa namaati filatamaa nama gartee sodaa rabbii qabu jenneetuma fudhanna duuba. Gurbaan kun si gadhiise. Hiree si kenne. Amma eeganii fi rabbumaatu beeka gaa idda ati fixatteen boodatti eega inni si hiiki kana haga gartee teessee si nimneeti. garuu ga'at intala musliimaati odoo iddaan fixatin silaa huuni kaan hayyamtu beekama yokkas taatellee if duuba deebi'uun kee dirqama iddaa keessatti gurbaan kun yoo si kennan taate warra keessan irrattillee haraami iddaan sirratti dirqama odoo iddaa namaa qabduu si kennuun haraam calla warra keessan irratti haa ta'u walumaa galatti abbaan mana keetii gaafa gartee qaadimaan si dhufee warri sumaaqsi gaafatanuu gaafatu baatanuu. ni kaagaasi godhan amma abbaan mana keetii karaa warra keessaniitiin karaa alaatiin haa ta'u ati ni kaagartee godhamuu kee dhageenyaan hatattamaan sitti bilbilee odoonii fi ammaan dura hatakka sitti dhawee maal keessa jirtaa illee maaliif hiikanarraa barbaaddellee siin hin jiin waan barbaaddenarraa arkadhu siin jee akka nama duraan tursifatee jiru haa ta'u dogongorri guddaan abbaan mana keetii kadursan qabu beeyta. haraam inni hojjate beeyta waani ati heera shari'aatiin heerumtee heera shari'aatiin hiikamtee lafa jirtuun abbaan fedhe siqaa dhimuuf mirga guutu ammoo inni as garagalee jaartii namaa tariikaa qabduun jaarsalaa jalaa bahi jechuun sirratti haraam callaa haraam callaa haraam callaa karaa tokkoon yaanni inni yaade kun hasadumma barnabiin keenya alayhi salaatu wasalaam intala niqaa qabdu dhiisi intala warra saanii dheqanii nuu kennaa ja'anii arkadhaa ja'aniin ta niqaan qabne walaa yaxxub ba'dukum alaa khitbati akhiihi akkana ookama qaala alayhi salaatu wassalaam nabiin rabbi tokkoon keessan yoonii fi ganda tokko dheyxanii ulaagaa galfattanii intala nuu kennaa jed lookoo galfattanii intala nuu kennaa warra tokkoon jettanii warri san arkadhaa isiniin jaan namni biraa lookoo fudhatee intala taysan nuu kennaa jechuun haraam calla hamma namni san dhiisu laal tani kan qabne bar sanuu kan haraami jaartii namaatiin isa jalaa bahiisiin fuudhaa jechuun haraam calla atillee waan kanarratti wajjin haasawuun sirratti haraam calla ati mataan kee walumaa galattu wanni gartee sirratti jiru wanni sii dhaamnu ati intala muslimaati nama gartee jaarsa duraan si hiike kana jaarsa keeka boodaa kanaa jalaa bahi siin jechuun jaartiiti jalleen sirraa hiika siin jechuun innillee yoo warra qabaate qabaatu qabaatu bahu isa jalaa bahi siin deeffadhi siin jechuun atilleen kanarratti isaaf gargaaruun sirratti haraam callaa. sirratti haraam callaa. Lammeessa yoo niyyaan tee keessa fedhinnaa tee keessa wanni gurbaa kana si jibbisiisu jiraatte ani sarraa humaan beeku ijaan takkaan agarre warra keenya ittiin edirqe wanni kanaa kasi keessa jiraattu yoo taate odoo ati hayyaman godhin kan kaasi godhan taate warra keessan dura dhaabbachuu dandeessa. Achi garagaltee ani gurbaa kana isiniititu ittiin edirqe odoonan hin mari'atin odoonan gaafatin ni kaasna gootan ani kunoo jaarsi kiyya ka duraanii siin fuudhanaan jaa duuba nama kana na guddisee wajjin ture suuraa isaatiiti kulleen beeka nama kana suuraa isaatuun garreen beeku ani gartee mala narraa godhaa jettee gaafa kanaa karaa warra keessanii deebite hiikaa barbaaduun mirga keeti ammoo takka tasadeessa wanni beekuu qabdu jaarsa kiyyattiin deebi'a jechuudhaaf jecha jaarsuma si fuudhee niqaa godhate kana isa nahiiki jechuun sirratti haraami. Yoonii fi rakkinni waan san si godhu ka jiraattu taate karaa warra keessaniitti dhugaa jirtu himiif. Ammoo wanni ati beekuu qabdu. Hukmii shari'aa keessatti intala takka odoo gurbaan laallenne odoo gurbaan isiin laallenne akkanumatti warri lafaa ka'ee intala takka laqaaqanii. fedhinnaa fiitiin gurra bariinsaan fira keenya shanyii teenya shanyii haadhaati shanyii abbaati jechuun haa ta'u isiin haa godhuun haadha abbaa irratti dhorka mirgi isii eegamuu qaba tanaafu wanni ati ammas irratti jirtu dura warra haraa warra keessanii deebi'i rakkinni gurbaani haa gartee si godhatee kaboodaa kun yoo jiraate waan jaarsa duraarraa kana jetteen haasawin. dubbuma dubbumaa keessaa keessan galin waan rabbiin dhugaan sitti beeku ta gurbaa kanarraa jibbite yoo qabaatte mana keessanitti deebi'i gurbaa kanaani kaana gootanii gurbaa kana takkaan agarre na laalchisaa jee gurbaa laaladhu gurbaa wajjin gattaa'i wajjin haasawi isii dhugaa jirtu dhuguma sanii waan rabbiin sitti beeku jibbansa yoorraa qabaatte gurbaan kun naan taane narraa hiikaa ji'in waan rabbiin jaalatu tan rabbiin sitti beeku ammoo tan isii dhaamu jaarsuma keetitti deebi'uudhaaf jecha birxee barbaaduuf warra keessanii wajjin haasawin isuma dhugaa jirtu tan rabbiin sitti beeku akka booda gartee sheenaa sitti dhufni maaliif nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dhaamanuudha dhaamsanuudhaaf keessatti nama gartee intala takkaan guduunfaa geeffadhe hadhadhe juu cufa deebii booqa ceelloon laalii ja'an ija deebanadhu liyuudama beeyna kumaa jaanii bar jaalaltii isin jiddu kazalaalam taatu akka hin cinne akka hoggutaa hogguu teessu haa booda sheenaa san talatana yoomiin laalladhe yoomiin mataa sii arge yoomiin hokkona sii arge yoomiin ilkee siidha arge akka jechuun sittiin dhufne tanaaf hukumin shari'aa wal laallachuu halaal gootee duuba. Tanaaf jecha waan rabbiin sitti beekuun dhugaa jirtuun waan kana firraa laali warra keessan haa dhufu gurbaa laali yoo gurbaan kun ka dhufe kun ta dura nama diin rabbii qabaatu taate laal ka boodaa kun ka duraarra ka diin rabbii qabaatu taate haala bareedaas qabaatu si galee jaarsi kee ka dhuma. Wanni gartee hiikaa barbaadduuf dhuman jirtu. Wanni warra keessanii wajjin haasawituuf hin jiru. Ammoo wanni isarraa si jibbisiisu rabbiin ni beekaa yoo ka jiraattu taate karaa diriiraan narraa hiikaa ji'i. Iddaatee gaafa inni siikee fixatte boodaan karaa jaarsa duraatti deebi'uudhaaf odoon jarjarre rabbii keetiin marihadhu. Talammeessaa nama kanaan ga wajjin jirtu si guddisee ni beeyta. Salaata salaatu ibaadaa jabeeysaa waa takka waan dubbatte hin qabdu. haala bareeda qabaa malee yoo namtichi sun ammoo nama ibaadaan qabaanne taate nasiyaan si yaannu irraa fagaadha rabbiin nama waan takka isaa jecha dhiise rabbiin isaaf duuba bakka kaaya. Riqicha sunnaa iyyannaa lammeessaati mee dhaggeeffadhaa obboleeyyan keenya egaa obboleessi keenya kun akka ijuu dhaggeeffadhaame. Akka ijuu ani ganda keenya keessatti intala takkaan wal barreetiin intalti tun duubaa guyyuu wajjin haasofnaa wal gaggaafannaa ati eenyu kana kana waliin jenna tanumaa tana jidduun gaafa kaan haasofni siitiif cufti natti tolee laalchinis natti tolee haalli siillee na gammachiise an akkam si fuudhuudhaan fedhaa je'eeni isiilleen hayyama gooti. Garuutu oduma waan garii wal dabarfannuun naa fi isii jidduu wal diddaan dhufte walii galuu dadhabne an akkasirratti duuba lafaa ka'ee warra keenya ergadhe isiichuma dhiisee. tabiraa qaadhimaa naa barbaadaan jenne akkasumatti warri keenya halkanii guyyaa odoonii fi fiiganuu intala takka naa arkan ta haala bareedaallee qabdu duuba. Duuba kana boodaan hoggaa intala isaan eeganaa fi qaadhimanii waa hunda wal taaniin booda sheenaan na keessa dhufte. Nan gammachiifne intalti tun. Akkasittiin murtiin tiyyejaa intalumaan duraan dhiise san jechuudhaatu na keessa dhufe. Amma as garagaleetiin isii san dubbisee. bar duraan akkanattiin gaa waan akkana asirraa jibbeessi dhiise hayyee kam laalta tole tole naafisii waliin fayyine jedhe. Ammoo hojii galaal rakkoon gartee amma harkaana qabdu intalti duraa saniin an dhiise suni warri isaaniitiif warri keenya wal diddaa guddoo zamana dheeraa yeroo dheertu isaan jidduu jira. Bakka kanaafis isii tana fuudhuun na rakke. Anammoo jaalala isiitiin qaba. Warri keenya tabiraa naa kadhatanii intala warri tole jedhanii naa kennan. amma duuba jara lamaan kanarraa haniin filadhu wallaalee mee mala naa dhawaa jaa obboleessi keenya kun. Yaa obboleessa keenya akka isin jennu. Ta duraati musliimni tokko namni musliima ta'e dhugumaan musliimaa fedha gahu. Ani gabricha rabbiiti rabbiin na uumee fitti beeku tokko waan takka odoonii fitti hin seenneen duratti rabbi isaatiin mari'ata. Yaa rabbi intaltitu yoo kheyrii naa qabaatte intala tana naa kenni jee rabbi isaatiin mari'ata. achi boodaan haadha abbaa isaa achi boodaan namman guddoo aqlii qabdu achi boodaan mashaayikoota ulamaa'ii ganda keessaatiin intala tana gartee je'ee warra isaanii kun akkam jee wajji wal mari'ata. Kana boodaan duuba hojiitti harka galfachuutti seena duuba guduunfaa jechuu kiyya. Duuba duraanis akkanuma lafaa kaatee intala tana jaalatte wanna ati irraa jaalatte rabbii tokkicha malee namni beeku hin jiru. fedhee dheerinaa diiminaa honkonaa luuccaa waan ta'e haa ta'u waan takka ta'a sitti ibsitee diin qabdii jettee takka illee hin qabdu. Diin sarri diisiirraa waa takka hin dubbanne. Garuu dogongorri guddaan kee ilaali. Lallalla dogongorri guddaan kee ati hojjatte intala duraa tanarraa karaa cufaa warra keessaniin haasoftee silaa intala tanaan fedhaa wal diddaa qabdan je'aniiti akkamii jettee warra keessanii odoo hin haasawin intalachuma dhiiftee ta biraa naa barbaadaa jettee sii barbaadanii sii argan naa taate jette eegan intala guduunfaa keessanii warri gartee waan qaba geeyfatee galeen boodetti intala tanaan lafaa kaatee odoo naamusaa fi kabajaa haadhaa fi abbaan kee qaban mirga isaaniin eegin intala duraa deebitee isii wajjin wal taate. Eega wal taate warreen keenyaa fi warreen isaanii rakkoo jidduu isaanii jiran si dhagayamte. Dogongorri kee obboleessa keenya hedduu. Dogongorri kee hedduu. San keessa intaltiin gartee ani boodaa tuni warra keenya naa dhiqe kun maal isin akkaat maal maalummaa isiidha eenyummaa isiidha diinsiidha haala amala isii waa takkallee waan irraa dubbattees hin qabdu ammoo ati tagartee gororri sirraa yaa'aa jiru intala duraa saniif garuu intala duraan wajji haasoyte san dhiisuun laaftu duraanis si'umaa fi isii waliin haasawe warri isaaniitii fi warri keessanis wal quban qaban isinuma lamaaniitu walitti buufo jira isinuma lamaanii walitti kijibaa jira qaadhima qaadhiman qaadhima jechuun namni kanatti fi wajjin haasa'uun qaadhimummaa qaadhimmaa dhugaadhaa tan namni biraallee si gubbaan dabaree kadhachuu hin dandeenye tan ati deemtee manguddoo ergattee takkaa ifii dhayxee naa kennaa jettee harka dhusiin jedhan sani tanaafu intala siifi isii jidduu haasawni jiru tun qaadhima jetteen fudhatiin isii dhiisuun sirratti laafaadha beekadhu taakka. Tatti aantu tatti aantu warri keeysaniif warri isaanii akka isaan lamaa wal diddaa qaban himte. Isaanii wal diddaa qabuun warri keenya kun naan dhaqan jechuun sammuu ta'e keessa kaaye. Odoonii fi nama aqlii qabu taate gaafa dura intalaa wal taatee oduu dhagayattee wal diddaan isaan jidduu jira jechuu beeyte intala tana haadha abba abbaa kiyya hooy intala tanaan jaaladhe mi anaa jecha wali fayyaa jettee karaa san deebi'u sirra ture. Duuba tanaaf jecha gabaabina wanni nu toltuu si yaanu intala boodaa tanaa wajjin gattaa ta isaan sii dhaqan tana. Laali isii dhageeffadhu laali isii isii wajjin haasawi gattaa mana isaanii dhaqi waan karaa diiniif waa cufarraa wajjin haasawi ka isiin diin qabduu fi diin hin qabne laali. Yoo intalti gartee duraasan ka diin qabaattu taate karuma warra keeysaniitiin itti geeysa tanuma gartee warra keeysan dhaqe tana waan isaanirraa hafe isaan manguddoo wali dhayxe laalcha shari'aa siyaafee dhaqqabadhu. Tasadeeysaadha intalammoo duraasan akkanumatti warra keeysaniin naa dhaqaaf odoon tahin mee warra keeysanii wajjin haasawi bargaa anniin qaanfadde isinitti nimne malee intala warra akkanaa akkanaa takkallee barmootanii jaaladhee jiraa qalbittiin jaalachuu ture ji'i wajjin haasawi yaada warra keessanii ilaali. Yoo dhugummatti wanni isaan jidduu jiru waan hamtuu taate laal jarjaraan abbootiidhaa nuu fi ati yoo warra san dheyte amaara islaama sin ja'a. Wal amansiisuu dura jechuu kiyya. Tanaafuu kanattis birxee seenteen hijaawini rabbii keetiin marihadhu warra keessaniinis gargaarsifadhu intala gartee sii dheqan tana karaa cufan laali yoo diin qabaatte sunfaan irra bareedduu duraa taatee diin hin qabdu saniinis hin dagamini bareedinni warra gartee wasanaa bahee diigamaa dhufa bareedinillee ka iddu jireessaa gaari intalti yookaan bareedina qabaatte jaarsa ifii gadi ilaalti intalti yoo jaarsii irraa ol irra bareedaa taate qacellotti bulfatti wajjin gartee gowwaan yoo bareedina rabbiin isiif kenne kana akka waan gartee magaalaa bitattee takka akka waan shanyii isaanii sana rabbiin jaalalaaf isaanii kenneetu itti dhagayamtee mee nu laali nuti shanyii teenya akkanaa wanni kanaa booda sirraa haftuu laali rabbii keetiin gargaarsifadhu akkana ammoo jettee jarjartee guduunfaa warra keessan sii kenne haadha abbaa keen qaanyeessin karaa cufaahu isaanii wajjin gattaa'ii haasawi rabbiin faaga gaarii irra si haa kaayu akka irra caalu si haa filuu jenna. Mee warraa warra dhaddacha eh, sunnaa kana dhaddacha jaalalaa deebinee mee dhaddacha kana deebinee waan isaan jaan waliin haa laallume dhaggeeffadhaa jara keenya mee. Akiji warri dhaddacha jaalalaa irra eh, obboleettii teenya akki jettu. Akkuma ilmi intalti gartee dhalaa takka biyya fiitiif jiruu sirreessuu fi warra isaanii gargaaruudhaaf jecha biyyarraa baatuttiin dogongora rabbiillee yoon cabse biyyarraa bahe. Garuu akkumaan kaayoo kaayyadhettiin mataa kiyyaafis if jiraachisee rakkoorraa bahee coraa gartee jijjiirradhee viitaamiina adda addaallee argadhee eegaan ala bahe duuba haadha abbaa kiyyallee gammachiisee dukkanarraa isaan baase. Garuu tuga eegaan jiruu carraaqqadhee if danda'een boodatti intaltii intalti namaa takka waan dhagahuu qabdu bultiin haadhaa abbaa bultii siitii miti. Talammeessaadha intalti dhalaa takka gartee jiruu sii jaarrachuutu ganamaan ilmoo lafa hakkaayuudhaaf if dhaqqabuun barbaachisa jechuun waan natti dhagamu. Akkasitti gurbaa tokkoon wal barannee akkasitti duubaa walumaa galattuu ni wal godhannee rabbiin gartee ilmoollee nuu kenne alhamdulillaahi hayaata jiruu gaarii wajjin jiraachuu turre. Haaluma kanarratti odoo wajjin jirru abbaan mana kan kootii akkuma gabbeetti allaattiin fuute. Allaattiin beekamtu gaalee yaadattanii wataadara naga'eeduu biyyaa inni jiru tanaati. Akkasittiin duuba inni kuni biyyatti darbamee ani ilmoo tiyyaa wajjin mana keessatti hafe. Duuba haa ta'u abbaan mana kiyyaa kuni eega biyya dhaqee diqoo jijjiirama hedduu natti fide duuba. abbaan mana kiyya akkitti natti jijjiirame hoggayyuu anaatu ka'ee dubbisa akkam nagayaa fayyaadha mee firraagaa ati biyya nagayaan dhayxe anilleen jiruun si boodatti waan atti hin toltu jiraachuun firraa hin galaan je'een tolee marabbaa koottu naanaan je mee dhaggeeffadha koottu je yaame intala tana beekadha koottoon koottu koottu jechuun gurraa tiivii diimtuu adiin qabdu akkatti dhuftu isumaa beeka inni dhufee achi taa'ee mangistiis dubbisuu hin danda'u. Ambaasiis dubbisuu hin danda'u. Dhufeellee isii fuudhuu hin danda'u. Namni kagalu if godhu isuma. Duuba horee ammas gaa inni hoottonaan jennaan anilleen karaa galiinsaa waa tiyyaanne mee dhaggeeffadha. Tuttureetumaan mee afi wallee afaanumaaf naan je'e yoo inni hayya manaa godhe firraa hin carraaqqadha hojiidhaan carraaqqatiinsa itti fufa jeetiin itti dhabe. Duuba hoo akkasittiin aboo amaarree firraa xiqqoo dhaabbadheetiin waa cacarraaqaa akkamiin jeen taa'inaan jee mee dhaggeeffadha ammaas isumaa gaafata wanni silaa dirqama isiirra jiru hogguma inni hoottu je'een sunii fi'achu ammaas teessee isumaa imma isiin birxee barbaadaa jirti akkatti harkaa baatu haayataa ijeen gaafa kana gaa ifumaa as teessee duba wanni mara si rakkise maali jennaan ani wanni na ajaa'ibsiise niin dhufa juus hoottuma naan ja'a nin taa'ajuus taa'uma naan jaa sa inni kun yaada akkam biraa qabaahi lachuu isa bira wal qixa eega inni gartaa nin dhufa jennaas hoottuma je nin ta'a jennaan taa'inaan je lakki je'eetiin mee dhaggeeffadha yaaduma sammuu siitiin barammeessin birxee barbaadaa jirti ilmoo saa na bira jirtu biyyatti ergee ilmoon biyya naa geesse anamma hujiifiin gartee qophaawee qalbii takkaan akkaan carraaqaa dhuunfedha mee maal naan jettanii deebisaan gargaarsa rabbiitiin yaa obboleetii teenya intala muslimaa ati gabrittii rabbiiti kana boodaan jaartii namaati ni kaasirra jira wanni siif dhaamu ta duraa rabbii keetiif galatoonfadhume odoo biyyarraa baatee jiruu mataa keetii jijjiirrattee haadha abbaa keetillee gargaaruuf akkuma san deebitee naamusaan kabajaadhaan odoon ganda namaarra deemee hulaa takka kireeffachuudhaan namallee gurra isaanii takkaahu ija isaaniin gubin kadhalaan gartee akka firraan dhayne maaliif dhalaan namarra yoo gale jaartuma bira galan tanaatu jaarsarraa nama eega jettee karaan na baasu heerumuudha jettee bultii jaarrachuu keetiif rabbii kee galatoonfadhu akkuma san ammallee rabbiin sitti ilaala sitti arjoomee ilmoo sii kenne rabbii keetillee galatoonfadhu. Ammoo abbaa mana keetiitiniin dhufaa jechuu gaafachuun sirran turre. Wannummaan hayyama isa gaafattuuf naa maali meeti? Ati jaartii namaati. Akka intaltee dhalaa ilmoo qabdu takkatti biyya tana yoo waliin jiraanne waliin quba qabna nami dhaqeetuma foormii xalayaa guuttatee eh, dhalaan deemaa ture ma- saniif niin dhufa jettee waan inni bahuu laaluudhaafi malee dhugaa yoomsi keeysaa dhufte tasodaa rabbii duuba as garagalte ammaas xiqqo teeysee ammallee ittuma deebitee aboo taa'itiin firraa carraaqa jettee gaafii lama gaafii lammeeysaa gaafattee taa'isiin jechuu eega inni firraa taa'isiin je sa'illaa duraanu gaafa dura gartee inni hoottu jeemaan deemin lammeeysaa arra maaliif fardeessita takkittii boodaatuun siif taate laal taa'inaan jechuun saatii fi hoottuunis dachuu walqixaa jettee yaaduma sammuu keetiitiin ani rabbiin akkanatti abbaa mana kiyyaa dhiisee ilmoo tiyyaas ergee ilmoo tiyyaas yaa taameessu rabbirraa nagaa fataa yaaduu dhiiftee mur laal mur gaa akkuma yeroo duraa lamaan abbaa mana kee dub- de- dubbiftetti ilmoo tana erguu maaliif hayyaman gaafatin waan siin ji'u laalta ilmoo tana erge isattiin erge warra keenyattiin erge hin dubbanne takka teetaneef beer walumaa galattu eh, namni ilmoo geeyse ni geeysa sarrakkoo miti waan nama ajaa'ibsiisurra sumata asiin hogga jaarsi dhufees asiin gaafattu asiinis kana gaafattu dhumarratti ati maaliif deemtaree ilmoo firraa eega ergite qulqullooyti ammati akkan tala dubraati amman tana ati walii wadni eeydu maaliree birxee takka akkaataa abbaan mana keeti kun itti si hiiku rabbuma tokkichaa beekaa yaada san yaaduudhaa deemta duuba duuba eh, walumaa galattu dubbii waa akka ati karaa abbaa manaa itti laalte sanii miti abbaa mana kiyyaati ilmoo isaatiin qabaa ni beeyta inni gaafuma gartee dura ati gaafattee hoottu siin jiru murtiin saasanum gaafa san taa'imaa siin hin jin laal dubbiin bakka tana gaafa ati dura gaafattee niin dhufa jette hoottu jechuun jaalalatee qabaachuu hoottu jechuun achi kophaatee jiraachuun siif gaaga'ama jechuu beekuusaati maaliif fardeeffachuu dhif- eh, dhabdee hoottuu duraa san lammeessaa deebitee gaafachuun ammallee dogongora keetirraa walumaa galattu yaa gabrittii rabbii yoo nasiihaa teenya gartee eh, kanurraa qeebaltu taate dhugumaa wanni siin jennu abbaa mana keetii gaafachuu fi itti deebitee gaafachuuf ilmoo arg- erguun poroogiraama kee akka ati waan biraatiif deemtu namnummaan gaafii tana dhaggeeffate cuftinu nuun durallee sirratti murtii kenna. Tanaafu eh, wani isin jennu ta dura haa taattamaan arraa boruun jiini ati jaartii namaati ka'i gali abbaan mana keeti bira gali isaas sina faqata yoo inni gartee dhufteeti akkuma dhuftetti asittis dalagiina jiraachisi haji utaati hulaan qadiisi dura bana fasqi barbaaduu dandeessa yoo inni ani sinna sinna faqadhu siin jedhe. gurbaan kun odoo si nafaqachuun feene kootu siin hin juba rogga ati gaafatteewu lammeeysa abbaa mana keetii itti deebitee alaan ta'a jettee gaafachuun kee sirran turre akkami gaafatta waan isa gaafattuu mi bar shari'aan taa isiin hin jettu odoo inni nuu taa isiin jee isaa miti abbaan si dhale abbaa dalagaaf dhayxeechuma taa'i odoo siin jee wallaahi abbaan keetillee iznii si godhuu hin danda'u siitu lubbuu keetirraa gaafatama tanaaf jecha alatti jiraachuun kee diin keetiifis gurra keetiifis waa hundaafuu waan siif hin tolle bultoonni kana tan gartee dhalaa addaayyaaf ta'e jaarsaa wajjin warri akka keetii hangan qabu. biyyi namaa biyyuma namaati rakkoon biyya ala jirtu waan sitti himnuu miti rabbii keetirratti hirkadhu qaceelii karaa abbaa ma- abbaa mana keetii deemi ilmoo tee ala sirraan guddatin ilmoon tee boru yoo amma tokkoo fi lama teeyse akka si dheeysitu beeki rabbiin siyaasattaru. Iyyannaan lammeessaa dhaata warra dhaddacha jaalalaa akii jettu obboleessa keenya tokko mee dhaggeeffadhaa gaa har'aa boodaa kana. Akiji obboleessi keenya ani biyya Arabaatiin jira. Odumaan biyya Arabaa tana taa'uutiin akkuma gartee dhiiraa fi dhalaa wal barattuutiin intala takkaan wal barannee fuudhe. Dhaggeeffadhaame. Duuba anumaa baatii aruuzaa keessa jiru. Gammachuutti isii wajjin jiru akkumaan gabbeetti allaattiin na fuute. Aboo allaattii tana rabbi haa dhabamsiisu ba. Rabbiin uummatarra haa qabu. Allaattiin na fuute nan kutte. Duuba hoo amma gaha biyya gahe duuba. akkumaan dhaqettiin maaliif duraanuu baati aruuzaati keeysaan jiraa mire waanin duraan hin beeyne baradhe anaa dhiiga qabu kagartee coraan isaa nama harkisu akkanumatti intala takkaan wal garreessiin fuudha humaan je'eeni harka lamaaniin naqee balteetiin intalarra buuse duuba fuudha jechuu isaatii beekadha. Arrammoo ani jaartii tiyyaa waj- sanii wajjiniin gammachuu jira. Haa ta'u jaartiin tiyya tagartee eh, ani eh, ta duraa dhageesse duuba. Tanin gartee biyya dhiisee biyya arabaa dhiisee biraa deeme san fuudhuu kiyya na dhageesse. Dhageessee aboo allaatti si fuudha jeetan asii rakkachaa asii waa gartee si coree sitti ergaa jira. Ati wahurkuma kiyyaanii intala namaa fuute wahuma fe- wahuma takka siin hin jiru waraquma tan tootiin na dhaqqabii naan jette. Yaa aaddeetiyya ga akkaan itti qabames ni beekta. Ani dhiiraa fuudhaas lee rabbiitu halaal naa godhe garuu hamtuun dalaguunis anaafillee adaaba siifillee gurra hamaadha. Hamtuun dalagu je'eetiin intala halaal fuudhe- fuudhe ani waa siniiku. Laal siin jaaladhaa jeetiin didee jedhe. Amma gaha waliin dhusan amal lama booda jaartiin isaa taachitti jalaa hafte akkuma isaatti allaattiin qabdee biyya darbu intaltiin ma dhufu jaartiin tiyya dhuftee biyya geesse guyyuma lafa buute isii ammaan tan agartee biyya arabaatii dhufte ta viitaamiin c d waan adda addaa fudhattee coraan siitis nama harkisu kan namninis hoggaa dhufte intalti tun jaarsa qabdi jechaadha dardarri adda addaa hancufa lilliqimsaa mana keenya eh, mana isaanii dhudhufuu eegale gaafa waan kana garte sa illaa ani jaarsaan qaba biyya tana keeysaa jechuun itti dhagahame sirkii nadhooyte aboo eeysa jirta akkanaan jira Ga- yeroo ilaal arraa boruun jiinii hottu dafii jetteen na yaamte ammoo rakkoon tiyya guddoon anaa jaartii tiyyaa wajjiin as jira Eh, amma yaadni guddaan na seene isiin san taniin afaan itti bari tunnaa lammeeysa ammoo jiruu gaarittiin wajjin jira isaan kunis wal beekomsan qaban malee eh, nama bakka bakka ganda gandaati haa ta'u karaan goruu wallaale warra keenyaanin mari'adhaa warra isaaniitiin mari'adhaa karaan goruu wallaaleetiin karuma gartaa namni ijaan nama agarree wanni dhangaafadhu tun qilleensa gubbaan dhuftee warra keenyaa fi fakkaataa isaanii cufa geessu santuun hawwayya jeetiin nuura alhudaa karaa keessan dhufee mee furmaa tanaa kennaa jaa obboleessi keenya kun. Yaa obboleessi keenya ta duraatii shari'aa keessatti man ghashanaa faleysa minnaa jee nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam. Waldaguun haraami. Fuuni haraami miti. Si gala intala takka hogga fuute jaartii eh, hin qabu jechuun niin fuudhaa sirraa hin hiika jechuun takkaawu fuutee jaartii dhoysuun hatulun quban qabne eh, kuni gashii jedhama. Heera shari'aatiin illee yoo fuute karaan ati itti godda'amtu ilmoon teetuun intalti san ilmoo dhalti ilmoon teetuu waliin beeytu beekadhu laal. Ilmoon teetuuni alagaa walittaati. Takka sani eh, ammoo ati fuudhaaf balleessaan qabdu. ammoo sammuu tee keessatti tammachi fuutees yoo hiishuma sii eeggatte ta duraanis ala jirtus hiisha sii eeggachaa turte waani ati dandeeytii qabduun waani heera sheera- shari'aa guuttattee ulaagaa guuttattuun fuutuun waa takka illee rakkoon hin jiru ammoo fuuni kee halammeessaadha ka duraatiin waan wal caaluun qabu ija bitaa ija mirgaati lachuu ilmaan namaati ka bulchusi shari'aa islaamummaa keessatti Eh, jaartii duraa fuudhaniis niin fuudhaa jaartii gaafadhaa jechuun hin jiru. Wani- Wanni si ajaju humna teetii fi kiisha keeti. Ammoo dhalaan fuudhan kun ammaas wal beekuu qabanii intalaan an fuudhe taan beekuu qabdi ta heerumtuus taan beekuu qabdi ta duraatis ta boodaa beekuu qabdi shari'aa keessa hin jiru. biyya takka ta'uun ganda tokko ta'uun gosa tokko ta'uun biyya saba adda addaa illee haa ta'an islaamummaan kana keessa hin galtu. Wanni keessa galtu intal intala gartee rabbi beektu sigalee ta islaamummaa qabdu tahuu qofa. Ammoo nasihaan amma nuti si yaanu yaa obboleessa keenya ta duraa ati rabbii tokkicha sodaachu. Honga beekumsa wanni ati beekuu qabdu beera kiyya lachuu anaatu irraa gaafatama. Anaan nafaqa anaa taraa godha jettee beektee haala bareedaa wajjin jiraachuu. Ta kalammeeysaati. Jaartiin duraa duraanuu oduu qabdi akka ati waggaa dur dheexee fuute. Ammoo isii bira dheexee ilaaluun jaartii teeti. Jaartii boodaan gaafatiin isii san dheexee wajjin haaso'ittee haala jiru kana gartee dhugaa isiitiin fuudhee intalaan qabaa sirraa hin hiikaan isiidhaan jechuun sirratti haraam calla. Wan akkaan akkumaan duraanuu siin je'ee akkaan amtuu hin daleenne je'eetiin fuudhee arra intalaan kabajaan fuudhee jaartiin tiyya naa dhufte deemi jechuun anaafillee sablina sitti gabaa ji'iti dhugaan amansiise. Sadeessa jaartiin ammoo booda fuute gaafa gartee jaartii duraa dhayixee as deebite. Jaartii duraa sanii wajjin hoggaa as deebi as deebite yaa addee teenya gaa. Sii galaa dubbiin gaala hatanii dhufachuun namaan taatu. yoon gartee si dhoyses rabbi nan dhiisu si dura yoon qabaadhes yoon dhoyse rabbi nan dhiisu bar jaartii tiyyata duraa saniitiitu alaa gale akkasitti nayaamaniitiin isiin nayaame jechuurrallee warri dhufe jechuu natti himanii akkasittiin yoon arraan tana isaan hamtuu akka nu jidduu jirratti quban qabanii hamtuullee nu jidduun jirre ani qabameetiin biraa dhufe. isii sanaan dhaqee gartee warra kiyya dubbisuun rabbi irraa na gaafata guyyaa as seenterra rabbi irraa na gaafata mannis manni gartee isseedhaa ka isiin jirtu kuni mana haadha abbaati mana isiin ja'amu bultii guyyaa dhufterraa isii godhuun anarra dirqama mee duranii laala je'etiin dhaqe koonoo aaddeetiin jese gabaajiiti mataa ol qabadhu laal isii dhugaatiin tarabbi sodaatiin jaartii teeta lammeessaatiin himi eega godhatteen boodatti karaa feeteen feetu mooraa takka keessatti hulaa hulaa fuudhe feetu mana mana godhi wanni sirra jiru tun dura tunni booda wanni ja'an hin jirtu ija bitaa ija mirgaati halkan tokko tokko mana tokko lama gootaan lama wanni ati deemtuun san sirratti haa jiraatu. Ammoo ta isaan lamaan kun gartee waliin beekanii jechuun rakkinaa miti. Tura keessa si achitti wal baratan. Taaziyaa waliif fida, aruuzaa waliif fida, waan adda addaa waliif fida. Saniif hin rakkatin. ati haqaan deemuun walqixxummaa uumuun isaan lamaan jidduutti isaanillee wal jaalachiifti duuba. Wanni itti dhalaa walirra bobbahee hattaa ilmaan isaanillee wal jibbanii addaan haadha abbaa jalaa badan sababaa abbaan gartee rabbi sodaa dhabuun beera isaa wal qixxeessuu dhabuutiin ilmaanillee wal jibbanii tabeera biraa kuttee rakkoon jiruu isaallee dhukkuba isarra fidi duuba. Tanaaf jecha wanni isii dhaabnu rabbii kee sodaadhu du'aa'ii rabbii kee kadhadhu amrii takkallee rabbiin si haa laaffisu yoo dhugaan deemte nama dhugaan deemu rabbiin waa sadiiniif qabeef waman yattaqillaaha yajcal lahu makhraja waman yattaqillaaha yajcal lahu min amrii yusra waman yattaqillaaha yukaffir anhu sayyi'aati wa yucdim lahu ajra laal waa sadii rabbiin dhaabeef warra sanirraa rabbiin si haa godhu. ديبس أكناتين أنقا ولتي ديبنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaawul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu amma gama gaachana islaamaa tarkaanfanna.
Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu.
Gaachana Islaamaa sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwii musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina gaachana islaamaa.
Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu.
Many Muslims consider that it's only an alim Musliimoonni hedduun Qur'aan kan hiikuu fi dubbisuu danda'u aalim qof jedhanii yaadu. Inni kun ilaalchi sirriidha.
Is this a correct um, understanding?
Allah says in Qur'aan in surah qamar.
Rabbi Qur'aana keessatti suuraa qamar suuraa 54ffaa keessatti bakkoota garaagaraa afuritti suuraa qamar suuraa 54ffaa aayata 17 aayaa 12 aayaa 32 fi aayaa 40 irratti akkana jedha walaqad yassarna alqur'aana lidhikri fahal min muddakir dhugumaan qur'aana kana barnoota isaa laaffifnee jirra mee namni isa baratee itti dalagu Bakka kanatti qura'aanni isiniif hubachuudhaaf laaffifamee jira jedhee nutti himaara. Namoonni gariin qura'aana aalimoota qofatu hubata jedhanii yaadu. Akkas taatu dubbii kanaan walitti bu'aa jechuudha. Kanaafuu ati waan namoonni jedhan san fudhatta moo waan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jedhe fudhatta. Rabbi quraana keeysatti suuraa Alhijrii suuraa kudha shanaffaa aayata tokko irratti akkana jedha. Alif laam raa aayaan tun aayaa kitaabaati. Isiin aayaata quraana haqa ibsuuti. Kana jechuun waan hunda ibsa jechuudha. Namaaf quraana hubachuun salphaadha. Haa ta'u malee karaa biraatiin Rabbi quraana keeysatti suuraa Nahl suuraa kudha jaaffaa aayata 43 irratti akkasumas suuraa Al-Ambiyaa suuraa 21ffaa aayata torba irratti akkana jedha. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون yoo hin beekne warra beeku gaafadha osoo qur'aana dubbisaa jirtu waan tokko kan hubatuudhaaf si rakkisutti yoo dhufte nama beekumsa qabu gaafadhu aalima gaafadhu qur'aanni waa'ee saayinsii dubbatee waan san hubatu yoo sitti ulfaate eenyutti dhaqxa nama soorata tolchutti dhaqxaa nama rifeensa sirreessutti dhaqxaa saayintistitti dhaqxa quraanni waa'ee fayyaa yoo kan haasa'uu dooktaratti dhaqxee quraanni maal jechuu akka barbaade irraa hubatta haaluma wal fakkaatuun waa'ee sababaa nuzuula quraanaa hubatuu yoo feete akkasumas hiikkaa ayaalee garii hubatuu yoo barbaadde aalima daarul uluum dhaqee waggaa torba yookaan kudha afur baratetti dhaqxee irraa hubatta inni gama kanaan ogeessa waan ta'eef isatti dhaqxa quraanni yoo hin beekne yoo hubatuu dadhabdan warra beeku gaafadhaa jedhe qura'aan ilma namaa cufaaf buufame nama aadii fi hayyootaafis buufame haa ta'u malee osoo dubbistu yoo wanti sitti ulfaatu si qunname nama beekumsa qabu gaafachuu ni dandeessa gaafiin kun fakkeenya tokko na yaadachiise xumura bara 1970mootaa fi jalqaba bara 1980mootaa keessa ummata arabaa kan qura'aana qajeelfama isaanii godhanii hordofantu ture haga danda'aniin waan baratan sirritti beeku waan beekanittis ni dalagu quraanaa fi hadiisa keessaa ayatoota waa'ee embriyoolojii yookaan miciree dubbatu hunda bakka tokkotti walitti qaban waan walitti qaban kana Profeesar Kiit Muur nama jedhamutti mul'isan yeroo sanitti xumura torbaatamoota fi jalqaba saddeettamootaa keessatti Profeesar Kiit Muur gama embriyooloojiitiin hayyuu jabaadha. Yuunivarsiitii Toorontoo kan Kaanaadaa keessatti argamu keessatti muummee yookaan dipaartimentii anaatoomii keessatti hoogganaadha. ayatoota quraanaa kan afaan ingiliffaatti hiikametti agarsiisanii dhimma san irratti yaadni isaa maal akka ta'e gaafatan innis wanti quraanni waa'ee embriyoolojii dubbate cufti waan saayinsiin yeroo sanitti qoratee bira gaheen walitti galaa ta'uu isaa mirkaneessa haa ta'u malee ayataalee quraanaa muraasa kan sirriidha yookaan sirrii miti jedhee murteessuu hin dandeenyetu jira anuu waa'ee kanniin hin beeku jechuudhaan ofirraa deebise ayatoota sanniin keessatti inni tokko isa suuraa alaq suuraa sagaltamii jahaffaa ayata tokkoo fi lama irratti kan jirudha. Maqaa rabbii kee waa hunda uumeetiin qara'i kan nama dhiigarraa uumeen. Jecha alaqa jedhu hiikkaan isaa tokko kan wahitti maxxanu jechuudha. Kan biraa immoo kan ulaan ula fakkaatu jechuudha. Profeesar Kiit Muur sadarkaan miciree kan gara jalqabaa jiru ulaan ula fakkaatuu isaa hin beeku jedhe. Gara laaboraatoorii isaa deebi'ee maayikirooskooppii humna jabaa qabuun sadarkaa miciree kan gara jalqabaa qorate. Isa sanis suuraa ulaan ulaa waliin wal bira qabee ilaale. Walitti fakkeenya isaaniitiin hedduu ajaa'ibame. Ayatoota quraanaa fi hadiisaa hedduu eega dubbiseen booda gaafileen shantamaa ol ta'an Profeesar kanaaf dhiyaatee ture. gaaffiiwwan kunniin waggaa soddoma dura osoo naaf dhihaatanii walakkaa ol deebisuu hin danda'u jedhe sababni isaa embriyoolojii damee saayinsii dhiyeenya kanatti beekamee jirudha namni kun qura'aanni kalimaa rabbii ta'uu isaa irratti fi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii kanaa ta'uu irratti mormii akka hin qabne dubbate Profeesarri kun qorannoo garaagaraa taasisee kitaaba The Developing Human jedhu barreesse. Anuu yeroo barataa meedikaalaa waggaa jalqabaa turetti kitaaba kanatti fayyadameera. Namni kun kitaaba kana maxxansa sadiin barreesse. Bara sanittis kitaaba irra gaarii kan nama dhuunfaa tokkoon barreeffame jedhamee badhaafameera. Fakkeenya dabalataa tokko siif haa kennu. Meeshaa tokko yoo bittu meeshaa san waliin maanuwaaliitu dhufa. Maashinicha akkaan walxaxaa taanaan maanuwaalii irra jabaattu isa barbaachisa. maashina walxaxaa akka kompiitaraa wayita bittu maashina akkaan ulfaatu taanaan maanuwaala akkaan jabaattu isa barbaachisa. Ilma namaa maashina jedhee akka waamu yoo na hayyamte ilmi namaa maashina akkaan walxaxaa addunyaa cufa keessa jirudha. Maashinni kun maanuwaala isa hin barbaachisu jettee yaadda? Akka nama nutti qura'aanni kabajamaan maanwaala xumuraa fi goolabbii ilma namaati. Wanti ilma namaa dalaguu qabuu fi dalaguu hin qabne quraana keessatti barreeffamee jira. Ammas fakkeenya tokko ni yaadadhe. Hayidirabaad keessatti baalabbaata yookaan nawaab tokkotu ture. Dureessaa kan jabaadha. Yeroo jalqabaa awutoomobiliin indiyaa seenu namoonni akkamitti oofuu akka qaban hin beekan. Kanaafuu warshaan makiinaa gurguru shufeeras waliin siif kenna. Namni Hayidirabaad kunis makiinaa haarawaa bite. Warshaanis makiinaa fi shufeeras waliin kenneef. Gaaf tokko ganama dureessii fi hoogganaan Hayidirabaad kun shufeericha waamee haadha warraatiyya gabaa geessuu barbaada makiinaa dafii qopheessi jedheen. Shufeerichis yaa Nawaab makiinicha haala gaarii irra hin jiru deemuu hin danda'u jedheen. Nawaabichi dallanee haadha warraatiyya gabaa geessuu waan barbaaduuf makiinichi ammuma qophaa'uu qaba jedheen. Shufeerichis deebisee makiinicha dalagsiisuudhaaf damma kiiloo kudhan aanan litira digdama dhadhaa qulqulluu kiiloo soddomaa fi ruuza kiiloo shantama barbaada jedheen. Nawaabichis damma kiiloo kudhanii aanan litira digdama dhadhaa kiiloo soddomaa fi ruuza kiiloo shantamaa kenneef. Shufeerichi waan kennameef fudhatee haadha warraa ofiitii kenne. Daqiiqaa muraasa booda makiinicha ammoo qopheessee fide. Wanti an gaafachuu barbaadu harraan tana shufeerri kee damma kiiloo kudhanii aanan litira digdamaa dhadhaa kiiloo soddomaa fi ruuza kiiloo shantamaa fiddee makiinicha akka deemu godha osoo siin jedhe maal goota. Yeroo san dalagaa irraa ariita. Harraan tana osoo akkaataa makiinaa itti suphan beekuullee baannee makiinaan daa'ima aanan ruuzaa fi dhadhaan akka hin dalagne ni beekna. Makiinaan gaazaan dalaga. Nadaajaan dalaga. akka itti makiinaa suphan wallaallus wantoota bu'uura ta'an ni beekna. Haaluma wal fakkaatuun namuu hiikaa bu'uuraa kan qura'aanaa ni beeka. Kanaafuu namni tokkollee si gowwoomsuu hin danda'u. Kanaafuu hiikaa bu'uuraa kan qura'aanaa beekuu qabda. Makiinaan kee waggaatti guyyaa takka yookaan lama yoo miidhamte makaanika bira dhaqxa. Qura'aana keessatti aayaa sitti ulfaate tokko yoo argite nama beekumsa waan sanii qabu bira dhaqxa. Namni beeku sunis bakka sanitti waan fedhame ibsa siif godha. Quraanni aalima qofaan hubatamuu danda'a. Kanaaf isaan qofatu dubbisa. Namni biraa dubbisuu isa hin barbaachisu warra jedhan irratti fakkeenya takka siif kenna. Warri kun falmiidhaaf yaada dhiyeessan tokkotu jira. Hayyama shufeerummaa kan leenji'aa yoo qabaatte makiinaa fuutee wayitti yoo buuste poolisiin adabbii xiqqaase adaba. Garuu hayyama shufeerummaa dhaabbataa yoo qabaatte hayyama guutuu yoo qabaatte san booda yoo balaa dhaqqabsiifte poolisiin dachaadhaan si adaba. Kanaafuu quraana dubbisuu fi sirritti beekuun hin barbaachisu. yoo haraama dalayde rabbi waan xiqqoo qofa si adaba quraana yoo sirritti beekte quraana yoo sirritti hubatte sanbooda yoo badii dalayde rabbi dachaa dachaan si adaba jedhan anis falmiif jecha isiniin walii gala jedhaan namni tokko hayyama yeroo kan leenji'aa yoo qabaate sanbooda yoo balaa dhaqqabsiise adabbii cinaa qofa adabama tarii doolaara kuma tokko qofa adabamuu danda'a haa ta'u malee namni sun yoo hayyama dhaabbataa qabaate sanbooda yoo balaa dhaqqabsiise dachaadhaan doolaara kuma lama adabamuu danda'a haa ta'u malee namni hayyama leenji'aa qabu carraan balaa hedduu dhaqqabsiisuudhaa guddaadha tarii waggatti balaa shantama dhaqqabsiisuu danda'a namni hayyama guutuu qabu ammoo carraan balaa hedduu dhaqqabsiisuu isaa xiqqaadha tarii waggatti balaa tokko qofa raawwatuu danda'a namni hayyama guutuu qabu waggatti adabbii doolaara kuma lamaa qofa kafala namni hayyama leenji'aa qabu ammoo waggatti badii shantama waan raawwateef doolaara kuma shantama adabama kanaafuu wanti barbaachisu hayyama guutuu qabachuudha haaluma wal fakkaatuun quraana hubannoodhaan wajji dubbisuu qabda dhaamsa rabbi si ergatti yoo dalayde carraan ati badii dalaguu fi haraama keessa seenuudhaa xiqqaadha quraanni kan aalimaa qofa jedhanii dhiisurraa ilmi namaa hundi quraana hubannoodhaan wajji dubbisuu qaban wahii xumuraa fi goolabbii kan ergamaa xumuraa fi goolabbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buufametti dalaguu qaban alims, it's preferable that all the human beings they read the Quran with understanding and implement on the message of Allah subhanahu wa ta'ala, last and final revelation, which was revealed to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him.
Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan har'aaf qopheeffanne hanganuma hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمًا قلبي مسلم